father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o i no go stingy o try me make you see i no go get money money ego ego àgbẹ̀ kánúkò go. Oh, oh, oh. money money ego ego ego tó ọ̀yàdé mi dákun mo bẹ̀ o. bless me bless me papa give me good life father. padà kí n panda, yan fandafanda lójú go. make e add up baba. I no want to see lo jọ̀wọ́ oh, mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí débìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Have on me and eh, give me good life. E dey last me peace of mind. Every day as I dey grind. Make your favour follow me, Baba. Money, money, yeah, go. I am I know. And I stand here as the Minister of Women Affairs to demand from UN, all the UNs, that we want account of all the money they sourced from donors in the name of Nigeria. We want to see the account of what they did with it. And if you don't give us these accounts, at least let Nigerians see what has been going on. Then you plead with them, apologize to them, and change your ways. From 16th of October, to November 15th. If we don't get those reports published for Nigerians to see, we are heading to court. From 16th of October to November 8th, they get our pre-action uh, letter. That is to prepare them that by 15th, we are heading to court. And I'm promising Nigerians that as far as immediately it is that 15th, by the next day, you will hear the lawsuit number and all of you we gather to that place the day the, the, the case will come on and come for them to defend the money they are using you to collect. inform me. my people, i salute and welcome on this beautiful morning to inform me radio and this na our business and lifestyle program inform me with olayemi and co yes I just listen to the voice of um, the minister for women affairs under the unconstitutional um, and illegitimate select president of inec and all the cabals plus the international um, people, the woman they complain about <laughs> about you <laughs> about you eh? say the money wey un suppose give dem <clears throat> inasia na they should come and give account of the money and and she's giving them how many days if not say she go carry them go <laughs> say she, she go carry them go court so na where we dey be that one so e be like say the woman dey lis ten to us all the while wey we dey complain say the money wey all the loans wey uh, eh, imf uh, eh, world bank and gbogbo rẹ dey give us say we no dey see am say then why do they keep giving them loan so which means na racket na dem dey use una <laughs> no vex this morning na una country sister continent sister and world sister olayemi voice una dey hear but i no dey <coughs> <coughs> i no dey alone my people dey with us say make dem gree dem we go enter sharparly <laughs> sharparly. mm. my people i greet una una very good morning The throway salute this morning my name na sandra ikekwa my sister dey laugh whether dem borrow dem no borrow dem send dem no send the truth be say dem say two people no fit work together except say dem dey in agreement na the agreement wey the selected get with them. na dem dey carry out na we dey put for center na we dey feel say na we dey dey play games with but all these things last last like wetin i dey always talk i be nigerian but i no dey owe anybody na our people wey dey the selected leaders na dem dey borrow na dem dem give dem no give nigerians that's why we dey talk say we no see na true we no see because dem no give us na dem collect am for their own personal use so dem go tell the world wetin dem take the money take do because as far as we are concerned nobody give us anything nobody use am for anything for us because where we dey na there we still dey because this country dey blessed we get money we get uh, natural uh, things wey be say we get so everything wey we need for this country we get baba god already give us all the one dem dey collect from outside wey dem dey say dem give dem dem give dem dem borrow dem borrow na dem know wetin dem borrow and take do o oh. in short maybe if dem search am somewhere dem go see where dem keep am uh -huh. na im be the truth so my people i greet una this morning. <laughs> okay <coughs> mr president sir your your cabinet member is uh, <laughs> no no no this one no be your cabinet no be your member. Cabinet. Uh, our, president our president at least you know say dem no give us money. <laughs> good morning sir. <laughs> Uh, you know you know before you before you start this kind of allegation letters dey show uh, who requested who request for money wey okay. dem bring okay. or wey dem or wey dem no bring. okay. because before you who need money na dey go who need money wey e no get im mm-hmm. own na dey go borrow Mm-hmm. na you write paper so if you if you write say you need X Y xyz dem can't mm. give you x dem come keep y na im mm. they dey shout for so They don't talk as much for now e want just di want just make noise now But dem believe say they dey work for us The x wey they don't spend they give me and you They not give us so the y na im make the people where they give them the money know say they they dem no they cheat their own pipo their own citizens now he say okay let the cheater be cheated na him be this one so. <laughs> okay. so they they they raise this news now me and you we don dey we no know how much you don give dem mm. we no know how much they dey expect mm. we no know how they take do body now wey dey dey make noise dey give it a fifteen of november na dem and me by themselves make dem pack go outside make we see road <laughs> uh, because the one wey dem collect before dey use am do life support for national assembly anything happen to anybody hmm. so in my view make this matter even go court make we know the cheat who whenever i the cheat i dey cheat dey cheat you or i the cheat you sha make you know because we wey dey dey use wey dey we wey dey use dey borrow the money we no even know how the money dey come we no know how e dey end thief thief thief thief dey catch thief as we speak my name na oga moses eh. those state governors and some other state governors dey give dem life support wey dey call palliative you don hear say any of dat thing the guy take share am e no dey and they no they, they not even get conscience moral conscience to say palatable we receive na two million two billion o na inside two billion we take do bus two months inside two billion we take do agric two months inside the two billion we wan go dey do trade fair some states dey the money federal government give them they say they wan use go do food fair say if price of goods for market na ten thousand their own go be five thousand that one dey across board but the one wey we dey now, some other states na they dey use our money pay in short some states don keep the money for account they dey form we are verifying kogi state we are verifying <laughs> bayelsa state we are verifying ministry of labour and productivity is doing nationwide verification federal government agency is doing nationwide verification make i tell you how how devilish and wicked this verification is you, you are pulling people in votes from oh. every state. Mm. mm. Uh, hold On, hold on first hold on first make uh, make uh, our people uh, greet make uh, uh, your amber make him talk before we come begin dissect. Mr. This, uh, uh, uh, uh um, secretary no vex. <laughs> because the way the matter be e dey painful no vex i no deliberately talk am o abeg greet them because if you are terrorist how they they do in this ah no great. your first we will continue. <laughs> okay my people i dey greet everybody this morning we thank baba god as he don give us opportunity make with take seat today my name is adeomo akao <laughs> um, the newly appointed ambassador and ambassador of truth <laughs> when he no get office anyway not to any country but funny enough my office na the whole world so <laughs> now I don't know. It eh, good make we look at the the studio reading will be our money tea the difference between political power and traditional power political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people while traditional power and power given by god it is a birthright and is to be enforced by the people this morning we just want to use these words to encourage ourselves. When you don't see, say, political powers are meant for oppression, and those who have always leased it to now use it to do an oppression on you. Know that life itself has decided to become a community of drought where the soil becomes so hard for you to till in planting anything. Now, the encouragement is don't give up. Sometimes many of us are actually the architect of all of this, so we take, we contributed to it. Now, make us talk about the issue of how much of the fertilizer did you add to the evil in the society. But when you give up, you will no longer be called victor. You will not be called victory. You will not be called triumph. So, this things will not be associated with your name. Because of this, when they beg everybody, see, the harder the society becomes, the tougher we should be on our own to continue in it. Because the day you give up, if somebody choose to sit somewhere and cast a spell of depression, you will tell depression you will not locate me to the end of this earth. If somebody choose to cast hunger as a spell, you will tell the person, I gave you opportunity to lead, but now you are now using it to oppress me, political power. You will not locate me. I have another different world I will live in. I have an economy I'm going to live with or live on that does not have connection with yours. It does not necessarily mean say things no good. day tough. All you need to do is to downsize the way you live, and eventually you see yourself moving very fast and forward. Therefore, I won't beg every indigenous Nigeria today. Don't allow the present spell of poverty, the present spell of hunger, the present hardship they choose to put on the shoulders of indigenous people of Nigeria be inherited by you. They left it on the street. You can pass it by. Without staining your hands, without doing anything, they will come back and still meet it there. How will they meet it? Campaigns are coming. You see, governors when they send two billion to when use and drive motor up and down for road for those that are traveling, they can't say free buses. They've forgotten that it was the interest rate on the two billion. Now they take give people when they travel, and the statistics don't check discover say they actually helped just just 0.01 percent of the society and yes, not the entire no 0.01 which means not up to uh-huh. So I want to beg us today do all you can never to allow the present hardship that that the politician or even that king when no get, get you for mind when they your society when it just there after the issue of how one won't get how and family go always be the richest in the village when you suddenly become a king to be the highest and the most classical person around if you not get enough for mind una no worry a community can live without a king, a king cannot stay without a community. Get to realize this. And that is why when you serve and work with your people, you will be you will be there with all the days of your life and even after your exit your name will still continue to reign good morning inside this morning never give up even when it's very tough my name is nadia Mwakao. i salute you <coughs> all right thank you thank, thank you so much um, una still dey lis ten to us on informe radio this morning and this now business and lifestyle program informe with olayemi and co yes we say we won't talk about the borrow borrow where this government this unconstitutional illegitimate certificate forgery or forger uh, uh, money money forfeiter inec. <laughs> INEC uh, uh, select president the money wey e don borrow so far e be like say na from that one na im na im the woman you know say because e dey for social media the thing dey e dey go around now as as e be say they say they wan borrow another one point five billion dollars that's trending now maybe na im dey make the minister for women affairs dey shout come out say make un come give dem uh, eh, uh, eh, paper to show the money wey wey dem say dem give dem say because e be like say the, mon the money re no reach their side cause on um, on um, the twenty-seventh of june charles carry am say world bank give five hundred million to invest in improving livelihoods of women in nigeria million dollars or million naira million dollars five hundred million dollars to invest in improving livelihoods of women in nigeria maybe na wetin dey make her shout be that because this thing is in the open right now probably people don dey put fire for her bum bum say wey di money wey dem don give dem don bring for women na im dey make her dey shout dey shout say un may una come give us how di come give us evidence of di money wey una say una give us. whether the money e hang Uh, whether the money whether hang the money hang uh, e still dey with them e dey on um, uh, uh, what do they call am in transit in transit <laughs> or e don land for somewhere e never reach us. no so hmm. the spirit of emefiele from <laughs> central bank still dey work. <laughs> okay so so uh, mr president take am from there you get some thoughts wey wey you be dey try to bring up before before we come say make uh, hmm. you allow uh, mr ambassador. secretary and uh, ambassador of truth to uh, land him own uh, greeting mm -hmm. so carry on from there do you think say na this one so na him dey make the woman dey shout because the interview wey she grant e, e dey very very abi na press briefing na him that thing be e dey very brief so we actually do not know where the thing from dey come but from the much wey dey available for the public to to note now be say this unconstitutional government don borrow so much borrowing june 9th dem tell us say world bank give 449 billion in ibrd loan and 301 million okay 449 million in ibrd loan and three hundred and one million to ida credit totaling seven hundred and fifty million dollars wey dey give wey dis government unconstitutional illegitimate government collect then in june twenty-seven world bank five hundred million to invest in improving livelihood of women in nigeria then in july thirteenth tinubu takes eight hundred million pre-approved mm. loan from the world bank to help cushion the impact of high fuel crisis uh, high fuel mm. uh, prices then september twenty-fifth nigeria took one point nine five billion world bank loans okay in three months under tinubu to do what uh -huh. so if you wan find out all these things you fit go finance.worldbank.org to find out all the money wey dem don borrow so far so where is this coming from where is it going to we dey always talk say the problem of nigeria and africa na united nations world bank imf world trade organization and the people wey dey behind them there's nothing united about un the earlier wey the indigenous people of uh, africa pull out the government those wey dey wey dey there the thieves wey dey for the offices they don soil their hands but we the people the valuable indigenous africans need to pull out from UN. Pull out from UN because these people are just in fact they are just so wicked how can you keep giving loan you know they see the effect and you keep giving which kind which kind thinking be that I beg, mr president i do want to vex this man, <laughs> but the woman only oh, make me vex <laughs> no she dey make you laugh <laughs> e make me laugh <laughs> because we go talk waiting, go make am vex later <laughs> oh god mr president please go on no vex no vex i dey over I the matter this morning well is mr president with us hey oh. bro um maybe till when she go uh, return back to office Uh, Mr. President, where you go return back to the office. Mr. President, are you with us? Make I look at okay, this from on. this end. Mm. Number one, I remember say during um, Muhammadu Buhari's regime. Please, I not go fit call antenna. I know why I call her regime. Oh. <laughs> Apart from the fact that say my wife call her regime, mm-hmm. into actually do the things in Nigeria as a regime and it was not a tenor. I remember I tell that we remember we tell one minister that period say mind waiting you they talk so you remember mm-hmm. what happened to them when we tell them yefele <laughs> ma uh, uh you go receive stone oh. <laughs> today now you are running up and down doing play again your family now your wife supposed to see you now as a retired governor central bank governor where you no fit get till today where we look at all this we they tell you minister for women affairs your own don't just start you go go come go talk people won't give your oga work <laughs> you go dey talk say may they can't give you account wike once ask philip shaibu who are you when governors are talking The messenger will be asking questions. <laughs> mm you remember that that time. yes. when they call ask am who be your father. Mm -hmm. na him be this question. i never see tell us who him papa be. no you never <laughs> tell us who be him papa. na him be the same thing wey we wan ask this woman now. united nations wan sit down. Oh, God, no. tell america pay five hundred million dollars to inec so that our boy will get his the office they paid for this office since that time as we speak they release all the things they need to use in making his hands get into the akamu very well <laughs> to him na this woman sit down minister they call you minister but they catch you whether you consult your oga you no fair consult am you say united nations you wan carry them go court are you aware that if you go to court na your oga go first tell you say Don't just come to the office tomorrow morning again. In fact, we will announce a replacement for you. You draw your leg come myself. <laughs> Because how you go carry the man when give your girl work go court? But you see, there is something there. Going by all the money that had been coming and been going, and with the investigation going on in the international communities, mm. we know say most of the loans when Africa leaders, no, Africa presidents, not be leaders, they get a whole lot of them were supposed to have a grant to them that were given to them in form of loan. Now, what is it? It had been signed off from the office as a grant. As a grant, but the guys that are taking it, who are now the liaison officer between the government of this country and that one, issue it as loan to them. And so they now manipulate the IMF to tell them increase your taxes, which they must do mm. according to reducing the mm-hmm, purchasing mm-hmm, power mm-hmm. president. You know, that is the president that reduced purchasing power. Yes. Uh, he already told you the work he was coming to do. Now, let's look at the loan aspect. A lot had been taken in, lot had been going on, and so much had been taken by a man that came into the office in less than six months have taken so much loan. The first place he attacked was the loan, was the money approved by Buhari regime for flood victims. Now mm. look at it, it's a problem mm-hmm, here. Mm-hmm, mm-hmm. hundred naira was approved for all the states that flood ravaged their farms, their communities when Buhari was living. You remember that? Yes even though there was a process and a delay plain to the gallery minister that was leaving the office he approved and the money was there this one came and quickly wrote to the national assembly to say please allow me tap from and it took 500 billion naira from it leaving the money to now be 800 uh, 300 and this was a money he never wished i mean today was not disbursed to these states he was now sending palliatives of two two billion naira instrumental payment of five five billion each to the same states, the states. which was a complete diversion of fund that the FCC had been arresting people for please i want us to look at it from this end the ministry of finance the same national assembly that does the approval the senate president the uncommon criminal who is always involved in doing things that had never been working for the people. of which we also see last week say in own people they complain They complain say that they approve things they're not even. noted the house. Hey. It just call especially money. Money. It will just call will just few. Call, just call They will sign, sign it and, and go. send it. And they say Senate has done it. Now you find out that this money was meant for states to get to the people whose data have been collated, whose verifications have been done, and at the end, these same farmers, these same people will not get the thing to go back to their farms and do anything about it, to go back and help rebuild their homes, to go back and help rebuild the economy of these same individuals. When flood, when they open that dam, that time take re- remove everything when they get. You know, so they don't open the dam again. Again. Now. So now, by the time this loan was taken, they took from the loan. They, t- they took the 800 million dollars when Buhari just get before he come off for office. They took a lot of things. Is if adding and adding over 1.5 billion dollars have been taken within a period of how many months? Now, when we look at all this, my take is one. There was there is no road to show in Nigeria that a loan was taken. No electricity because national grid have collapsed severally even under his nose of a man that had a boy who once said a government that cannot provide light in six six months is an irresponsible government i keep quoting him because na his son na him boy talk am he gave him the governorship seat and made him a minister now the same person say i can function even without having a portfolio in his government which means i have the government more in my hand than any other person So he's an influencer on the project. If you look at all this, you know, just recently I had opportunity of going out into the field to do some things, watch and see things for myself. Ma, as I speak to you, the road between Edo and Deltas in all the both wings toward Agbo and toward Wari is there was there is no road. We have a path, not road. The road that leads between Bini, Ekpoma, Ewu to Auchi before going to Abuja is practically written off. And because of that, as I speak to you, farmers from the north that are transporting onions cannot arrive Bini, they cannot go to the south. Farmers that are moving tomatoes, they are all spoiling in their trucks that they use several millions to shatter. Farmers that are carrying some people come to go to Edo North to buy yams. They cannot make them arrive city center because of that. They choose to face Abuja to go and sell. So, you know, when you are taking, when you look at the way the whole thing is, you will know that. Fine, ask me, is it the road between Edo and Undo? The road between Edo and Kogi? the road between Kogi and Averi Abuja, or the, we have named the states that actually have a good road. The road between Abia and Akwa Ibom. If you ever travel on that route, you know that you are walking on Akko and not road. Then that is a country where people keep borrowing. The individuals become richer than the people. Hmm. I therefore want to beg, because of timing, Mr. President, sir you have taken so much and given nothing. Let's be practical. Absolutely nothing. And then you wake up in the morning and you now increase it at 25,000 or 35,000 for pi- as palliative to ministries and what MDAs. You go, you call civil servants to give them for six months for a period of four years, for instance. Hmm. If the people who intend to receive this money were rational. How can you be taking what I was supposed to be using in eating without telling anybody thank you? Then you now give me something that will serve me for six months and you take four years from me. What will the six months serve in place of four years? NLC became so daft <laughs> that they agreed to say workers should have a palliative of 35,000 or 25,000 added to their salary for six months. What has that got to do with the problem of four good years for 1,461 days? You are looking at a period of just 180 days to solve a problem of 1,480 days. If a rational human being was supposed to do plus and minus, are you saying the man will survive? You know, you remember when they started Empower, I said it was a postponed check for poverty. Mm. You remember yeah. we said that. Today, a government will deliberately come to say, I just want to push the poverty I, I imported to you forward, but you will get it ahead. Oh. And then the man will agree to accept whatever he's doing ahead of that time. I just want to beg the indigenous people. You'd rather leave my land and let me farm it myself than for you to take it and tell me later you will provide Gary for me. Because I can plant as much as I want in my land. Don't take it and then later make provision for me. That is exactly what it is, what is going on right now. The government takes loan, it's not seen. Buhari took a lot of loan that was never seen in the society. Nothing was done. And as we speak, poorly so I mean, so poorly performed were so proud to gallantly leave, leave the office as a performing government brought in an, uh, an interim government that was never going to serve the people as well i therefore want to beg the indigenous people of nigeria when will your eyes be completely open to see the problem you are facing hmm. if your father keep drinking and each time you are called as a son to come and remove your father from the drainage when will you tie your father in the house so that he will not go out by weekend? because until you take that decision and it's drastic, only then and then will your father realize that he, he's disgracing the family. If you choose not to lock him, you will chain him so that every weekend that they always call you to come and remove him on Sunday, he will not go to church nor even go to mosque so that he will stay at home when he see chain in his legs and he's not able to cut them he will not have access to alcohol that day maybe ah, because you know he doesn't drink on on working days you allow him go to work on monday when he go he will return by friday and find out he's still a very sane man until we start doing this that minister is only playing with our work you play to the gallery you are playing home bye bye good morning <laughs> mr president sir <laughs> are you are you with us hello hey hello okay madam madam ikekwa make you make you add add mouth my president dey always dey i no understand why network no like my <laughs> president eh, because dem know say na my president that's why dem say. which ministry mr president give her so. na uh, minister of uh, um, a, trade and investment. trade and investment okay uh, okay. na, na <laughs> trade and investment. they okay. say when papa dey always dey beat mama for house <laughs> continually he dey beat am and the children never one day stand up tell am say papa stop no dey beat mama again the man go feel say wetin he dey do dey right the day the children go stand up to am say the day you touch our mother again we go tell you say na this house na we dey na that day na the father go know say people dey when they watch am now the uh, i no be our president i dey talk the selected president dey say people two people no fit agree except dey dey in agreement mm. wetin make this matter the way e take dey go now na agreement wen selected president get wit di um, the europe un uh, un and uh, eu world bank all, of them, them. the agreement wey dey get with them na e dey play out now and that agreement no be for our own good no be because of us say because dem love us no be to make sure say life dey go well with nigerians no be because of say dem love our economy too much dem wan make e grow eh eh no be make dem do the agreement the agreement be say una dey blessed fine una get wetin we need fine but this agreement wey we dey get with una na to make sure say the things wey dey happen for your place we no go you, you go make sure say you block wetin dey happen you no go let am happen so yes the agreement be say dem no want make this people our country move forward dem want make we make sure say dem dey make us look as if we no go fit do anything without them so all those we dey loan we dey loan we dey give una we dey borrow una and we dey hear am for news go be like say oh if no be these people we no go fit do anything but come to think of am the whole borrow and loan and give <laughs> wey dem don bring come e no reflect for the society hmm. when we shout say fuel increase the people dey suffer na where the fuel still dey na there still dey the price wey we even start to take buy when we begin shout we are buying more than that now nothing is coming down nothing is changing it's getting worse by the day even with all the borrowing they keep borrowing the more they borrow the more it affects us negatively because we are feeling the pinch as if the increase and um, high cost of living that we are experiencing right now whether is i don't know how I, I don't just understand the things are going up every day cost of living is getting high every day and every day they keep borrowing borrowing and it's not it's not it's not affecting us as in we are not we are not seeing the impact we are not seeing the impact our roads are bad like my brother said check this the state where we dey now the four entrance there is no good road anywhere major accidents happen people die every day because of bad roads and somebody is saying that they are taking loans for the interest mm. of the people it's not actually for the interest of the people na dem get di agreement and whatever money is being signed out to dem is with dem not on us because the money is not reflecting so as far as i'm concerned it's just on paperwork whatever has been transferred is between the selected president and them not us because it's not on us the palliative wey dey talk about wey dey say dey dey give out eh dey use the money take cushion hunger dey use am take cushion eh, suffering dey use am take cushion dey no cushion anything <laughs> because people are suffering people are hungry whether na the bus ride wey some people give for some states na e be the billion billion wey dem dey announce said with the palliative me sef i no understand dey say uh, uh, thief two people wey dey waka together as in green snake wen get friend as green snake na under green grass two of dem dey stay. Mm. because these people wey dey do these things so if you come check am all of them na the same thing so the deception wey dey go on na this because of say all of them fit work to that's why they dey work together na gang of thieves na we get as leaders for dis country right now gang gang up of thieves you know say dey see gang uh, gang of robbers gang of this gang this one na gang up of thieves team of thieves put together na dem dey dey deceive the indigenous people of nigeria mm. na big problem na e be this and the only solution wey i dey see for this place na for them to all of them to be swept out na the truth na e be that until we no go stop to talk o and we must do something we no go stop to talk we dey talk just now we hear wetin minister for women affairs dey talk say the money wey dem don announce say dem bring for even for the women dem even for im office e no reflect e no see e no see paper e no see anything eh true maybe dem just dey announce am or who knows whether na those women too still go dey call the madam say madam wey the money wey dem say dem bring come for us we no dey see o that's why himself still come out make him still talk whether the thing reach am e no reach am we no dey there the truth be say these people we must remove them from the office because first of all we no vote them we no appoint them few persons only select them na our country be this na we dey feel the pain na we dey feel the pinch mm. so we no go continue like this so that is why we no allow them to continue to use us because dem dey use us they are using us we will not allow it and it will not continue na gbogbo year leadership na e dey on board right now. Mm. all right my people una dey lis ten to us on informe radio this morning and uh, this na business and lifestyle program informe with olayemi and co yes borrowing borrowing borrowing we no dey see the effect even until a minister under the unconstitutional government dey shout come out say un make una come show us evidence overwhelming eh, overwhelming evidence <laughs> full di <laughs> say make dem come show evidence of the money if not say dem go carry dem go court eh, oga adeomo you be ask say which court that time i no know maybe mr eh. president mr president can you can you hear us now hello president still travel i be president dey for meeting Mr. President, are you with us? Mr. President, sir. Hello. Ah. And, uh, and uh, my brother, you know say this uh, money matter wey dem dey talk about so. The time wey these people dey do this uh, wey we dey uh, do election, you know say we no gree vote. Mm. But they spend plenty money put o oh, because they try to block buy block buy block buy block buy. So all this loaning and all this one wey dem dey do so all this tiffery all this wayo reason wey dey go on so all this uh, uh, uh, uh, fuel increase and all wey dey do so all oh, na to make sure say dem fit get back all this money o oh. <laughs> abi ah, you ah? eh, no think am no na dem dey take all the dem dey collect am say dey dey collect am say dey. hello. presido. yes i dey hear. Uh -huh. i dey hear i dey hear. we dey call you since na. Uh -uh. you eh? dey meet me speak nearly my, finish for my, my mouth. my president dey meeting. Oh, yeah. no i dey pick e just that i no know if dey happen e dey cut off i don't know why e dey cut am well whether i like am or not i must talk today. yes <laughs> you know say you know say you dey very close to them maybe you get information wey dem no wan make you expose. <laughs> <laughs> abeg god oh, no. but i bin dey talk when i come put pause for that matter. Uh -huh. those wey go abuja mami in a a a government wey dey sensitive if not the best of time to put any person on the express road wey first of all they have made up their mind to undo undo not say to do they make up their mind to if they use a percentage of wetin dem don get as cost borrow borrow take do road for one mind the road no good mm. civil servant wey your salary don reach hundred thousand say make dem enter road come do verification first thing i say to you why mm. because new minister don come him sef he wan start him own kparakpo reason because when they go do verification finish out of one thousand most times they dey add to the number or sometimes they go say na the actual number wey dey or sometimes they go minus from the number to benefit their own. All right, one. If they plan to increase fuel using the apparatus of the ministry called unions, whether we call them uh, whatever they, they call themselves. So our begging just of Nigeria say number one, make we they make note of noise and we just say noise making na better thing so children wey dey school make you no dey flog them again say you are making noise in the class no na <laughs> where dem suppose make noise be that this idea of make we no make noise make we no make noise face your book if you must do well as a student you must make noise either you make am for your mind o oh, or you make am through your mouth o oh, noise na noise why e dey important to make noise na so that when you see wrong things happening as you dey grow you go sabi make noise those wey dey make noise for class dem dey call them noise maker for primary school secondary school for university dem dey call them unionist activist for real life dem dey call them activist why e come be say for primary and secondary school say no you no make noise say they go write your name to who see na over the years we never make noise see where we dey <laughs> i even dey sure say this un matter e dey ground since tsdn no talk because na private school e go minister na wey go private school e don sabi talk now because you no go fit keep quiet when things dey wrong so i wan use this medium tell nigerians say noise making no be bad thing na when the noise you dey make na for selfish reason na it e be bad thing if you make noise for so, so survival of more than a hundred million people you are a good person This one wey minister dey shout now uh, give me give me that to UN. unto money wey say dem give us wey dem don see dem no suppose even blame us make dem date backwards make we really dey sure say since obasanjo comot give jonathan jonathan comot give eh, buhari buhari stay comot give im brother now make we make sure say na the money wey dey say dey borrow us na dey dey borrow us if now person fit don check say say this money dey pure four one nine how we no dey sure say all this Why no be four one nine dem and the government collaboration dey play nigerians you know why i talk this matter if true hello we dey hear you if true true so-called UN and other agencies of international government wan help us where dey dey federal roads no good dem no talk good some years ago us under okonjo weala tell nigerians say state government if una wan project wey oh, we go borrow una money for make una write the budget even the federal government make una write the budget mona bring am we go follow exactly wetin di budget dat story we no hear di end again so wetin come change many things don change na because that pro dat statement na where dey for talk na there for start na there for end government no do am dey come go do bypass you know anytime i dey hear this word bypass i know something is wrong something is very wrong with all the bypass wey dey nigeria go check all the bypass for nigeria road bypass something is wrong. Hmm check the bypass for ministry mm. something is wrong bypass for federal state and uh, local government money matter for the people something is wrong anytime there is a bypass things no, don't work well the right right uh, channel they call so they call eh, the, the, the the the federal government that time come pay deaf ear to wetin the government for us that time dey talk why they say because we don too borrow nigerians dey complain they come go do bypass na uh, come use world bank still dey collect the money from us because the way the mass be eh you know if you dey go if you go countries go borrow money and your borrowing limit dem no dey see how you wan take pay back plus add the people wey dey borrow the money for dey complain dem go pause dem go say don't worry if us no wan borrow im money brazil no wan borrow im money who go borrow am money dem come go through agencies like the world bank imf un uh, african development bank all those agencies Now im make you notice it for some time Now that they give us money we have borrowed money before now from countries directly buhari government specifically jonathan government specifically we borrow money we also borrow grass we also borrow soil we also borrow some certain animals Where we buy with federal government money for country we never have those animals there now because the country spent a state governor spent a, a state governor spent money they do start off another person dey another country we no want about that one o money for zoo across the country wey dey pack money dey give nobody ask where that money dey go o so my to the one wey woman dey shout now all this money if true true the money dey come mm. we no suppose dey suffer like. mm we no suppose dey suffer money because government say because they no get money that they want borrow on behalf of the people now they don't borrow am they don't share the first set now to buy motor they say na national assembly the second set they say na palliative mm. they come give and give state governors state governors don quiet now they don't become the fandom mm. now the last year now where they want borrow now Now this one is on the distract us i no for long know where the money they come because because go surprise say us go add the money join in the course of this month What did they dey make you know pay we no go that time we no go even hear anything that's one two e dey very possible say this president under the work work of this minister go call minister to off im mind hmm. and na so we go hear the matter reach no hmm, super am carpet as usual senate president the current senate president ndc probe dey off im mind hmm he come off he wan dey try to off their mind the compost i want to ask that same senior president now wey be meet that time now you don dey the cabinet o oh. na use your mouth tell us say na dem dem wey dey where you dey now no dey make ndc dey work beyond this na dem dem dey make most ministries no dey work say because when they go ask for employment na dem dey submit names when they dey ask for contract na dem dey submit names road construction na there submit names, oil pipeline security and oil pipeline work na there submit names. so the reason why nigeria no dey work if we wan really talk true to ourselves no be world bank no be un our national assembly if we start to dey make noise from state to state make i even shock us small no i mean us no be we wey dey studio o the indian school nigeria come many news dey wey we no know last administration National Assembly constituency projects for many state and local governments were not done. Mm. They carry the money, they enter house. Nobody ever asks. You see these roads wey we dey discuss, federal government roads, the roads wey connect to federal government na the state road. Roads wey connect from community to state road na the local government. The one wey connect from state go federal na the federal government. Local government and federal government constituency road projects some were done halfway some dey not do at all at all we run into hundreds of billions of dollars over the years as we speak nobody dey even see no even support these agencies or these organizations private wey dey try to even open up the space at all make we know wetin dey happen some local government na where sandboard dey na there e dey i even come hear another gist say they go put sandboard do inauguration they go remove the signboard the next day i say ah when they remove signboard Committee well they say no They don't know when they do collabo with dangote and some other big trucks they say go jump the signboard na there signboard go rich. mm. so nobody go fit trace say a project was once commissioned for to be done or was flagged up to be done nothing then we just dey complain road o road o now people, no they ask question one state for edo state for nigeria they call edo state They say the govnor buy buses who im former oga live for am nobody they ask di man the buses where you buy where they dey because we first no say during that dat the government one person wey dey put inside of edo line he buy buses for edo line under pdp arrangement the buses come end up for a workshop what do they call motor park <laughs> as they make profit so, that matter. so that they convert the things wey they wey they borrow to their own even as we just as we dey here now e get wetin i just read wey i show them for inside studio here how the money dem dey see am for the accounts of people wey dey for that central bank nnpc the money all those money wey dem say dey go that place so dem dey see the money for account even much more than wetin dey for our own uh, reserve no ma They're not. the reason why they spend this money you know the government go tell us say because go make nigeria know what they have government go tell us say hmm. this money wey they save na for our federal reserve. in in, in people's private in people's private account private yeah, account. Now eh, na, they tell you so Are they are they try to link the accounts now to federal reserve we learn am from somewhere so when we use nnpc as the agency of corruption to launder money under the name of business subsidy money under the name of we are putting subsidy away and we are sending it to federal reserve why we no hold debt management office accountable to say come madam how much una say we dey owe because like say everyday the money dey go up this one wey you say dey save dey save dey save dem no dey save am minus am from the one wey we dey owe because that debt management office not be only to tell us how much we dey owe they suppose tell us how much we don pay from the one wey we dey owe it's part of their office work unfortunately anytime you hear that that news for tv or for radio say dmo appear na to tell us how much we dey owe that one na one aspect nigeria bureau of statistics na under collaboration for corrupt practices <laughs> how come na dey always tell us how inflation take go up Now dey tell us when inflation dey come down una dey tell us when we dey service our debt una dey tell us how much debt we dey service. anything wey dey go up dey come down for your country. ma e need not na na na only us be the country wey dey dis world while other countries still dey go up dey come down even uh, eh, barrel money money dollar to barrel for oil e dey go sometimes like they say o uh -huh, eh, eh, e dey come down the same free market wey dey say they wan copy o oh, if e go up e dey come our own free market na up e dey look even if na only us know god e no mean say our destiny na only up e go dey go price too destiny go dey go up if our destiny dey go up price destiny suppose come down because na only that way our destiny go dey stay dey go up mm. if you get money you no get how you take save inside or you no get how you take chop inside how you wan take go church go pray or wan take go mosque go pray if you need am if you look grave, you go dey see grave you no go dey see heaven because your mind already dey down down food don dey we need to dey tell ourselves the truth these agents of government they dey talk like all of them no one separate so we go hold them accountable ministry of works i wan greet the current minister and i wan make the man dey courageous enough to tell us where our money for federal road go fasola wey be oga ambassador of truth very close friend you know they dey discuss this matter some time I ago. i don remember the last time when me and fashola be friends o oh. <laughs> i don remember. ẹ oh. ẹ eh, eh, na after after after that camera na after i go find camera una friendship come end because you no see the camera break come outside. oga abiemo you remember the time wey dat man tell us say make we no worry say they are fixing the road we are fixing the road we last we last how come this one come now You no wan tell us say 20 Minister, ago, they tell us a contractor. You see, um, ah, they cover the, the role. Hmm. of your oga. no okay he, don use no he has used a he has used a statement o oh, concerning the road he said i do not want to dwell on what was done in the past I think I paraphrase his words. But rather have approved concrete. You, they, have they just now. You know what? No, not the friendship. You know, say I they always work out. They work out. They don't send me. God will, God he for this truth, they talk he say I go. I don't approve to use cement to do concrete on all the roads in Nigeria. you see, uh, Mr. Ademo, wetin you talk now, eh? Now exactly and even more. Now the minister talk make i explain wetin the meaning of that statement mean e, e be say maybe you don chop your own go no need to disturb you make i come chop my own now because if you look cement <laughs> concrete road e suppose to be cheaper o eh no you take note o e suppose to be cheaper mm-hmm. but i go tell you mr adeyemo e no go cheap because okay, the other one this one don settle this one uh, this one this one this one don settle the former one by covering im track im wan chop im own i to advise nigerian people our indigenous nigerians and africans as a whole it is cheaper to produce in nigeria the government say e so everybody agrees say na so but this same government over the years they close abracadabra mm -hmm. na nigeria here where they do raw cement oh. raw materials this in e nigeria here the factory in nigeria here the bad roads wey their trucks dey destroy e dey nigeria here the truck wey we dey bring na dey bring from the abroad yet cement na six thousand if i dey more i just dey follow where i dey go because i wan make the just one. understand wetin i dey talk if if nothing for cement i mean nothing not even water not even sand everything dem get am here mm. see factory see mining site see motor one bringer. am mm. make i go deep down edo state has one of the largest mining sites make i explain how e be see the factory see the production center see the raw material see the motor from okpila to benin cement na six thousand from okpila to the north cement na six thousand just dey follow my analogy o mm. this is inside us o e no far <laughs> no be from another state o oh. i expect say cement from edo state go be two thousand five because na here be the production center mm. edo north precisely unfortunately from edo north to benin na six thousand e go more talk this matter so if I edo north to benin na six thousand na edo north to abuja to sokoto nasarawa um, um, um, mina Maduguri, no go be ten thousand you know why i dey talk am like this so that the minister no go think say we be mumu he go come tell us say to fix twenty kilometer road mm. na hmm. five billion i just dey hmm. advise the minister now because we no be mumu we get sense <laughs> make dem no just cut am make dem should dey try because dem try am the boys have right to stop anybody do them as the life for road leave them because that the same road na dem wan fix second advice to the government as you waka comot the first one to government the first one to the government and to the people government you know still say tell us the truth the people pay at ten tion muna go cement factory na go dey ask for the price of things they go tell una cement should be sold one thousand five not even two thousand e go move una one two move una hold second advice federal government trucks dey road if we really get plan for the people and we don't want to put hardship for the people, more than create space, make those trucks go their destination. Because any day a truck spend one hour on road, now the people now they pay for that one hour. Mm, yeah. Truck mm. zero for yes, six weeks. Yes, the people. Then, the then they road. Then they road for six weeks now. So everything, the, the, the product so they carry will increase yes the driver the driver i stop for conway say dey the hold up so i come go ask dem how far how market since e be say the one wey we dey go from Then the man say oga una go pay he say for every day we sleep for this road una go pay am mm. he say whether una we near una pass oh, or una we far from una una must to pay am because the people wey dey run go meet e e no concern dem na im dey affect price of goods and services i wan advise for people i dey i dey talk this advice to the people so they go hear yes so they go hear when government tell us lie federal government go still come tell us lie say we are planning to bring food or price of food and services down make una no believe that lie as far oh, as the road mm. bad price of goods and services for nigeria cannot come down so make una no dey put hardship for una fellow brother body by destroying or beating them no instead make una collabo with them more na time dem go stay more na dey allow dem dey follow community. no be no be strangers dem be dem come from communities abeg abeg yes make dem carry dem go meet local government mm. make local government dey collect the money plus their own money take arrange road wey dey go fit pass that dey hardship today na oh. october we dey mm. two months go be end of year hmm. if dem no fix dis road if na noise ministry of works wan make eh. again with the new minister dey make noise now e mean say dem go enter december e mean say the the trouble for december and january e go go up two e mean say price of goods and services must go up then we come here finally say federal government dey pay i am i am very quiet i am not feeling fine price of crude they dey negotiate for nigeria now say e go go up federal government dey form am sick when i come back i go look at it hmm. if that thing happen many nigerians na one thousand dey so i wan advise una to stop dis trouble wey dey face us and e must happen na for us to dey help ourselves if your community road dey bad right. help the trailer help the trailer follow the bad road make e for reach im destination <laughs> three federal government and state government no dey now. federal government wan tell us say dem wan do federal road mo calculate the trillion wey dem wan spend in one year o state government still dey use asphalt if federal government dey use concrete we suppose hold state government for where they hold them, from local government say henceforth no asphalt road again una must do concrete for us because concrete road na permanent na once and for all the the main ten ance dey low asphalt road na forever forever na constant contract na chop by chop because mm if trailer pass that road it must fuel they must go do am again so you see dem no dey tell ah, us like to on my name na oga moses i don dey waka go mm-hmm. and the way i dey go the road no good too <laughs> so as i dey go i dey tell dem make dem help us fix this road but communities wey get stone wey get rock wey get wood and other things before government go use more na help una sef so that this trouble no go reach you know the permanent side. Okay. Thank now, you. Bye uh, good morning. Bye. Bye. Okay, my people, as we dey waka comot yesterday, the federal government dey decide say they wan carry the budget of 2024 to 26 point something trillion naira hmm. for the whole budget of 2023 when you know do one thing for the people. And I want to equally at the same time let you know say as at this morning federal government tok say the dollar exchange should be seven hundred naira official while non official one thousand plus the remaining the gap between the non official market and official market who is paying it your subsidy had been moved to pay for the dollar you are not using i don't know whether you understand mm. the hmm. trick so i wan beg the indigenous people enough of the more you look, the less you see. This time around, promise your spirit the more you look, the more you should see, so that you will know who to always take as the person you should listen to, and when next you should not allow a man stand on the podium to ever talk to you. Good morning, inside this morning. My name is Adio Makao, the truth ambassador. now we're done. My people, uh, my advice for us, not our traditional fathers because for all these communities all this our road wey dey say federal road uh, nenemi road all the road wey link connect from outside and inside each state na communities na e dey na e the road pass through i go advise our traditional leaders say those roads wey pass your community from beginning of your community to the end of your community as the road take dey mount road block <laughs> every vehicle wey dey come make una repair am gather the youth the people of that community whether in and out whether they dey outside country they dey for the village they dey for inside town make una gather una self contribute to repair all the road wey link from your community to where your community for end make all the traditional leaders come together agree to repair each community go repair im own you see am say from road from one point to the other point e go dey well after una do am each community go mount road block as dem enter your community any vehicle wey pass e go pay toll gate e go pass well e no go fall fuel no go throw away fire no go burn people no go die as e enter the next community e go pay una go collect this toll gate if na one year una wan take collect am to recover the money dey take repair that place why i dey talk we no get government we no get na we be the government so as long as they are not helpful or useful to us then let's do it ourselves na our road na our lives na our loved ones life we dey suffer am our loved ones dey suffer am so if dem want our blood to be shed we dey send am back to dem <laughs> our blood no go dey shed we go enjoy life mm. to the fullest because na who dey life na dey do something so make we help ourselves our fathers make una put heads together to do this thing because if we talk and reach dem no get you for mind dem no get us for mind so as indigenous people we should indigenously help ourselves my name na sandra ikekwe the thing na wetin person comot eye na im make do pass am i greet una. i listened to us on informe radio this morning and this na our um, business and lifestyle program informe with olayemi and co. we don't dey run parallel government since the creation of this country whether you like am or not so therefore all this borrowing wey dem dey borrow it no be for the good of us na for themselves so therefore make we stand our ground to say imf world bank un all of una wey dey support this unconstitutional government and across the the continent in fact the indigenous people stand up to say enough is enough the money not be not be we dey owe am they should collect it from the people wey dey owe the money even as mm, uh, madam minister don dey tell uh, eh, un now say make dem come show how dem take give dem the money make dem come bring receipt of the money wey dem give dem that is how we hold dem responsible if you if you send show us how you take give the money eh find in fact somebody just a trace now all the monies that have been going into into the pockets into the bank accounts of individuals wey dey for the government since tey tey go dey come so what are we not talking about we go continue to dey suffer like this no not this new dispensation not this new nigeria and not this new government that is now in africa as a whole enough is enough make una no forget the information wey una hear and use na im be di power wey una get to take comot for the situation wey una find una selves now and even the ones wey dem dey plan wait for una for future and for the generations yet unborn in fact una no let me talk pass like this. my name na alayemi i salute. <laughs>